amma immoo hiriira mormii oromiyaatti dabarra hiriirri oromiyaa maastar pilaanii finfinnee falmuu fi jalqaban ammalleettum jira eedaa galgalaa fi guyyaa dheengaddaa keessa yuunivarsiitii harumaayyaatii fi yuunivarsiitii jimmaa keessatti rakkinni jiraachuu isaanii barattootaa fi jiraattootii dubbachuu jiranii garqophii namootii fi jaalanneetti san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenyaa har'a ganama mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessaa baqadhee bahee ala dhokadheen jira ka jedhu barataan tokko kan nu ibseen jalqabna.
Yuunivarsiitiin Haramayaa kaampaasii teeknootii fi kaampaasii isteeshinii yookaan veterinarii yookaan immoo meen kaampaasa agirii yaamee bakka sadii diviizhinii qaba. Kana sadeen irraa qabsoon edaa akkuma itti fufee jira barataa irraa fi poolisii gidduutti.
Maaltu ta'e?
Barataan yeroo sana nuti qormaataaf yaanaa barataan keenya hidhamee hidhaa haa bahu. barataan otoo nuti asii qormaata fudhannu barataan keenya kaan mana hidhaa keessatti biraa argaa jira guyyaa guyyaadhaan dhufanii asii barataa tokko tokko nu jalaa qabaa jiru kun akka dhaabbatu jaanii barataan gaafatee ture sa'aatii lamaaf ol akka irraa jalqabee jechuudha.
Mooraa keessatti kun?
Mooraa keessatti mooraa teeknoo fi isteeshinii kaampaasii fi meen kaampaasii sadeenuu keessatti jalqabe kana gaa bakka isaan dhufanii dhukaasa banuu jalqabanii.
Walgaaniiti barattoonni kun kan gaaffii kana gaafachuu jalqaban?
walgaaniiti iddoo sadeenittuu qofa qofaadha walgaanii dubbachuu jalqabanii kana xiyyitiin gaafa banamtu barataanis bakka dhagaadhaan itti seelafa san jidduutti barataanis dhagaa isaan ofirraa dhoowwuudhaaf darbate keessa daabutii doormii takkaati immoo akkana irraa dadhabanii ammas koonistirakshinii afroo jaaniitu jira beekta afratsioon jaanii warra jaarmee haramaa yuunivarsiitii guutuutti harkaa qabu jechuudha hawaasni naannoo sanii jiraatu cuftinoo abbaadhaan ilmaaniin hundi dhufaniiti hashawwaadhaa fi dhagaa baatanii simintoo baatanii namaaf geessu jarri ammoo biyya isaanii keessaa asitti fidanii jechuudha haramaa yuunivarsiitii keessatti hojjechisiisu barataan makiinaa isaanii tokko makiinaa warra koonistiraakshini tokko hojii ala godhee aarii qaburraa kan ka'e barataan baqqaagaa dhukaasni akkuma itti fufetti federaalaa fi poolisii oromiyaa irra taraniiti makiinaa ooraal makiinaa jechuudha shan guutuu agaazii jechuudha makiinaa shan ijatti jiraniin dhaabbatee lakkaa'e lama sadii afur shan jee halkanirraa zaa shanitti barata itti galchan jechuudha. Shanii mayin kaampaasii warra jiru doormii amal jaamtu maqaansi kan keessa warra jiru guututti baasanii bilookii akka malee guddoodha. Istaadiyeemii dirree kubbaa xiqqoo jira san keessa geessanii qorra keessa eega sa'a afur gabaasan tumaa halkan guutuu bulanii za'aa fudhata akka ganama deebisan jechuudha doormiitti barattoota mayin kaampaasa jiru.
Kun utuu barattoonni gaaffiin dhiyeessiin dura jalqabame moo sani booda?
eega barataan gaaffii kaasee isaan dhukaasa jalqabanii barataanis deeysee doormitti galeen booda kun guuranii istaadiyeema san geessanii hanga sa'aatii kudha tokko halkan irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti tumaa qabbana keessa bulchanii ganama sa'aatii kudha tokkotti itti deebisan jechuudha barattoota san gama biraan barataan teeknoo gandajee jaamtu keessatti IIT keessatti argamu teeknoon warri halkan ulee duraa reebamee ala bees deebi'ee galee uumaa keessaan dhokateetuma warri reebicha dheefa hundatti baqatees ganama deebi'ee lammaffaa hiriira mormii eegalanii.
Har'a ganama jechuudha.
Har'a ganama hiriira mormii eegalanii hiriira mormii bakka eega eegalanii ammas dhukaasatti bananii. bakka makiinaa pireezeeraan bishaan nama facaaseen bishaan lafatti darbu jechuudha. Makiinaa sanni fidatanii humnoota agaazii makiinaa shanan galee fi poolisii oromiyaa kan achi keessa jiruuf fayyadamanii barattoota miila jala rukutuudhaan bakka baadiyyaa keessa kan fiigee naannoo baadiyyaa keessa ceellee poolis milishaa ganda keessa ijaarratanii hunda baadiyyaa keessa bittinneessanii akka guuramanii deebi'an taasisaa turanii kanarra dabree barataan ganama sa'aatii sadiirraa jalqabee ilaa hanga ammaan tanatti bokkaa roobu jiru kana keessa barataan otoo laaqana nyaatiin ilaa hanga ammaan tanaa raaree keessa walitti qabanii reebichatti jiranii jechuudha. Roobni sa'aatii torba jalqabee amma gaa kudhanii nyaata nyaannee san gubbaan ulee tumamaa jiru jechuudha barataan Oromoon.
Ati warra baqatee mooraa keessaa bahe keessa jirte jechuudha. Barattoota hagamii kan mooraa keessaa baqatee bahe?
Barattoota lakkoofsaan lakkaawamanii waan himamuu danda'anii miti barataan. hedduu faca'e barataan gama gama kaampaasii ganda jihiitiin kan faca'e barataa toora nama dhibba shanni caalaa ganda isteeshiniin kan faca'e kan meeniin faca'e gara sadiitti biraanchii waan jiruuf lakkaa'isaan hanga nageessi himuu danda'u.
Barattoonni madaa'onaa gama akka ta'e beekamaadha.
Ammaaf hin danda'amne baay'ee rakkisaadha. Sangaa haga ammaan tanaatti barataa nama gaafannu dhabnee kan itti bilbilus hundi qabamanii harka isaanii waan jiraniif bilbila isaan biraa otuu jiranii kaasuun hin mijjaa'uufi.
Barattoota xiqqoo mooraa yuunivarsiitii keessatti hafan keessaa ani tokko ka jedhu barataan ka biraan immoo akkanatti nuuf ibse.
Ijoolleen xiqqoo hiriira yeroo baasu immoo isaan meeshaatti dhukaasanii bittinneessanii nama baay'ee keessa mammadeessanii.
Har'a barattoonni warri teeknooloojii kaampaasii jiran hiriira mormii baanee humnoonni mootummaatti dhukaasanidha kanatti jettu.
jettee nama baay'ee mammadeessanii namni faamii jedhama. Faamii Abdalla ijoollee calanqootiin. Gara mana hospitaala irratti achi bira dabarsanii makiina sadii akkas ta'u barattoonni achi fagoo irra dhaabannee ilaalla malee itti qurunuwwanii poolisiidhaan malee akkamii marfamee jira fagootti ilaaluudhaan malee baay'eedhaan nama gara makiina sadii ta'u.
Kan miidhaman jechuudha.
Miidhamtootiin.
Amma maaltu mul'ata mooraa teknoo sana keessatti?
Mooraa keessa amma barattoonni hijii ba'anii dhumanii jiru. Poolisumatti hijii guutee humni waraanaa biyya keessa guutee jira malee barataan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu kana qaama eegumsa mooraa yuunivarsiitii Haroomayaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa poolisii mooraa yuunivarsiitichaa koomaandar isheetu abbabeettan bilbile. Hello, hello. Koomaandar isheetudha?
Yes, Ravi.
Hello?
Ravi?
Koomaandar isheetudha? Namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa? Itti fufee immoo qondaala waajjira poolisii Harargee lixaa koomaandar Usmaanittan bilbile. Akkam jirtu koomaandar Usmaani kun? Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa koomaandar Usmaan. Haala yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti galgala darbe uumame jedhamuuf barattoonni hedduun walitti qabamanii doorsifamaa reebama bulan ka jedhamu har'a ganama immoo akkasuma barattoonni hedduun rukutamanii kaan madaa'anii jiru ka jedhudha. Waajjirri keessan kana maal beeka?
Waajirri keenya kana waan beeku hin jiru Ee akka rakkootti rakkoon ijoolleen xiqqoo naannoo sanatti ijoolleen ijee qufanti isiin kakkaabtini jira.
ee Kana karuma seeratti akkuma mirga namaatiif seeran seerri jedhuuni.
ee
Hiikni malee namni hin rukutamee hin madaa'ee kan jedhu hagamma wanti an beeku hin jiru.
kan isaan jedhan eda doormii keessaa kaan barattoota cabsanii baasanii humni federaalaatti seenee barattoota baay'ee dirree irratti walitti qabanii reebaa doorsisaa turanii har'a ganama immoo barattoota teknoo hiriira bahuudhaaf ka'anii irratti reebichi raawwatamee dhukaasni dhukaasamaa ture kan jedhudha ka dubbatamaa jiru kana quban qabdan jechuudhaasin.
Kana akka amma jedhame kanatti Ee manni doormii seenamee barattoota walitti qabanii tuuman kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu. Garuu rakkoo xixiqqoo jirtu karuma seeratiin hiikamee yeroo ammaan kana eh, wanni hunduu nagaa ta'ee akkuma duritti jiraachaa jirra. Akkuma duritti eh, nama hunduu eh, gabaa isa- hojii isaa hojjetaa jira. Barattootis eh, akkuma beekamu bakka kolleejii isaaniitiif bakka eh, laabireerii jirani. Kanaaf wanti akkasitti amma nagaa barattootaa booressee barattootaaf barumsa addaan kutaa fi akkasitti dhiibbaa irratti geessisan homaa kun jiru.
Garuu koomaandar Usmaan barattoonni soddomii torba sa'aatiin amma isinitti dubbataa jiru kanatti soddomii torba mana hidhaa dallaa yuunivarsiitichaa keessa akka jiran akka dubbataa jiranii gara biraa immoo barattoonni kaanii fi keessuma barataan faamii Abdulaaziz jedhamu hedduu madaa'uu isaarraa kan lubbuuf sodaachisu ta'urraati hospitaala Hiyoot faanaa ka yuunivarsiitichaa kan harar jirutti yaalamaa jira lubbuun isaa hafuuyyuu hin beekamudha jedhamee kan dubbatamaa jiru. Kana quban qabdan jechuudhaasin.
Tokkoffaa kan jedhamu ma- mooraa yuunivarsiitii keessatti hidhamee jira kan jedhu mooraa yuunivarsiitii akkuma seerattu mana hidhaan qabdu. Poolis ta- ta- xaabaa yookaan buufati poolisii kan jiru magaalaa Haroomayaati malee naannoo yuunivarsiitii keessa buufati poolisii kan nama itti hidhanii nama itti qoratanis waan hin jirreefi kuni eh, soba jechuudha.
Tole meeqa warra madaa'anii hospitaala hiyoot faanaa ka yuunivarsiitichaa ka yuunivarsiitii Haroomayaa tiiching hospitaal ka jedhamu sana warra achi ciisanii jiran yoo na ibsa.
Kana waan quba kamuu qabu.
Tokkoyyuu waan quba qabdan hin jiru.
Eh, Barnoonni itti fufee jira barattoonni nagaadhumaan barumsa irra jirudha kan isin jettan.
eh, amma akka odeeffannoo qabutti Ee yeroo yeroo fatanaati.
ee barattoonni nagaa uumaan laabireerii isaanii galanii akka qorachaa jiranii fi akka qophaa'aa jiran kan odeeffannoo nan qabu.
garuu eh, koomaandar Usmaan ka jedhamu barattoonni irra hedduun isaanii mooraa dhaala jiru kaan waldaa kiristaanaa fa'aatti kaan masgiida fa'aatti baqatanii bakka adda addaadha kan isaan jiranii barattoota aga xiqqoodha kan mooraa keessa jiranidha kan jedhamu.
yommuu rakkoon uumamte barattoonni akkasaa labaanis ni jira kun ammoo rakkinna sadarkaa san barattoota labbaasanii sirsiitu sagaltu miti wanta akkasii rakkoon agas jettu uumamtes hin jirtu barattoonni harki caalaa barattoonnis karaa barattootaatiis qophiin isaanii qophii qorannaatii amma qoratamuuf qophaa'uu waan jiraniif bu'aa isaanii argachuu fi amma karaa laabireerii bal'inaan akka yaa'aa jiranii fi akka qophaa jiran odeeffannoo nan qabu odeeffannoo nama sannaa kennitan kana ni qabu.
Amma yuunivarsiitii keessi nagaa jiraadha kan isin jettan. Xumuruu kiyya dura garuu barattoonni yoo hiriira ba'an akka seera biyyattiitti eenyu hiriira ba'ee gaaffii gaafachuu danda'a. Barattoonni kun amma miidhaa tokko hin geessisinitti kaa'anii hiriiranii gaaffii gaafachuun maaliif akka barattoonni kun sana hin gaafanne maaliif godhama kan isaan jedhaa jiran kanadha.
hiriirri akkas gaafatamee bahee sun jiru barattoota hiriira bahanii sun jiranii asooba haadhillee yaa'u seeraaf seeran haala seera biyyattiitiin kaa'ameen gaafatanii bahuu ni danda'an garuu hiriirri amma bahameyyuu waan hin jirree fi wanti amma hiriira irratti kaafnee jiru hin jiru barattooti bahan waan hin jirreef.
Maaliif ree inni sin amma jeeqama kaasanii inni sin jettan maal godhan barattoonni duraan natti himtanii turtan barattoonni jeeqama kaasanii turan jettanii?
Barattoonni duraan dursee hiriira kan bahuu danda'an yuunivarsiitii keessatti osoo hin ta'in yuunivarsiitiin ala seerris kaayyamuuf kana waan ta'eef isaanis nama barate yaa yuunivarsiitii keessa yuunivarsiitii keessa baruuf barsiisu malee bakka hiriiratti baanee jedhamee kanaafiyyuu bifa kanaan kan beeku.
Kanaaf dhorkamanii jechuudha.
Maali?
jeeqama kaasan inni sin jettanii sasaan yuunivarsiitii keessatti hiriira bahuudhaaf kaanii fi humni poolisii immoo akka isaan hin baane dhorkedha inni sin jettan jechuudha.
Gaaffiin jirti dhaabbilee barnootaa keessatti hin danda'ame jedhamee deebiin deebi'ee jira deebii saniin haalli jiru xumuramee jira.
Usmaan eenyuuti isin dhiifama wajjin isin galateeffadhe xumuruudhaaf?
Usmaan Mahammad.
Tole waajjira poolisii Arargee Lixaatti koomaandar Usmaan Mohaammed ibsa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Galatoomaatis.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama kaaniin yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Inistituutii Teekinooloojii Kitoo Fuddisaa jedhamu keessatti dilbata kaleessa galgala barattoonni hiriiran poolisoota federaalaan akkamitti reebamuu fi boombii isaan irratti darbatameen barattoonni akkamitti miidhaman yeroo ammaa hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa keessatti wallaanamaa akka jiran ta'u barataan sodaa nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin himamne gaafate jaallanneef ibsee jira.
Kaleessa galgala sa'aatii afurirraa kaasee.
Dilbata jechuudha.
Dilba ta'ee barattoonni doormi fuulduratti gadi yaa'anii gibbii fuulduratti jechuudha. Biyyi keenya gurguramuu lafti keenya nurraa fudhatamu barattoonni keenya mana hidhaa keessa jiran gadi lakkifamuu qabu jechuudha. Mormii garaagaraa dhageessaa turanii. Humni waraana wayyaanee naannoo makiinaa torbaa oliitiin mooraa yuunivarsiitii jimmaatti namanii barattoonni babbaqatanii doormi seenaa turanii doormi barattoota caccabsanii seenanii achi keessatti barattoota reebicha hamaa irratti geggeessaa turan.
Maaliif doormii caccabsu balballi ittiin ol seenan hin jiru?
Barataan sodaatee qoqqolfatee seenee taa'ee barataan waan isaan banuu didees isaan uuman balbala heellukaan itti hojjetanii wal gargaaranii balbala caccabsanii barattoota seenaa turan.
Ijoollee fuudhan immoo reeban.
Ijoollee amma danda'anitti keessatti reebanii as immoo ijoollee doormii hundarraa dabaddabanii doormii keessaan alatti gadi yaasanii walgeessin keessatti alatti gadi ba'a jedhanii achi barattoota egaa gara alaatti baasanii booddee warri afaan amaariffaa dubbattan gara kanatti warra afaan oromiffaa dubbattan immoo gara kanatti jechuudha gargar lamatti addaan qoodanii warra gara afaan oromiffaattiin teeksisan reebicha suukanneessaa fi baay'ee kan nama jibbisiisu irratti geggeessanii.
Barattoota Oromoo ta'an irratti moo?
Walgahii afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin teessifna waan ta'eef warri afaan Oromiffaa dubbattan gara kanatti ba'aa jedhaniini. Reebicha hamaaf suukanneessaa ta'e irratti geggeessan.
Maaliin reeban?
Dura reebicha dabaddabaatii turanii kuffisanii achitti ulee rukuchaatii turanii gara dhumarratti immoo boombii irratti darbatanii barattoota torba miidhama guddaa keessa kan jiranii fi amma hospitaala yuunivarsiitii jimmaatti yaalamaa jiru. Barattoonni sadi immoo lubbuun isaanii darbeera jedhama ammaa fi hagi biyyee fi hagi jirbiin beekamu Ambulaansiin amma halkan keessa isaatii kudha tokkotti barattoota bakka kukkufanii gara hospitaala yuunivarsiitii Jimmaatti baataa turte. Namni du'ee lakkoofsan haga ammaatti wanti beekame hin jiru. Warreen immoo miidhama cimaan irra ga'ee jiru amma hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaalamaa jiru.
Meeqa ta'u isaan?
Boombiin kan baay'ee isaan madeesse baay'ee madaa cimaan isaan mudate nama torba ta'u jedhama. dhiigi barataa dhangala'ee illee bishaan itti nannaqanii maal jedhanii qorqorroo garaagaraa irra nannaqanii ganama kana xaragaa turan akka barataan hin agarre.
Har'oo barumsi jira.
Hara ganama sa'aatii kudha lamarraa kaasee mooraa keessaa gadi ba'uunis olseenuunis hin danda'amu. Barataan mana barumsaa hin deemne dirqama deemtu jedhanii har'a illee irra deemanii ijoollee sodaachisaa turan.
Balbaloota warra caccabsanii ittiin seenanoo kan doormii keessa ammayyuu akkuma sana jira.
Ammayyuu akkuma sana jira balballi akkasitti caccabee jira barataan bakka balbala banaa keessa doormii banaa keessa taatee jira taatee ammaa kanallee.
Poolisoota ammoo warra federaalaati kan kana godhu.
Poolisoonni Oromiyaa hin da'uun isaan mormii cimaa gaggeessaa turanii ijoollee maaliif reebdu kophaatti baasanii maaliif reebdu jedhanii ijoollee sa'aa kanatti wal mormaatti turanii warra federaalaatti kan reebicha kana gaggeeffatee ture.
Egaa ijoollee warra afaan Amaaraa dubbatan ittiin jedhan sana immoo teessisanii walgahii waan gaggeessan qabu akka itti maqaadhaanii gargarsin fo'aniin.
Homaa wanti gaggeessan iyyuu isaaniin addaan qoodanii halkan keessa naannoo sagaliitti isaan kanas kophaatti isaan kanas kophaatti qoodanii isaan himtuu jechuun kana kana himtuu jenneen warra afaan Oromiyaa dubbannu nu kophaatti nu qoodanii achitti bakka baay'ee reebicha hamaa irraan gahaa turan namni isaan hin tuqne jiru isaan kanaan.
Ijoolleen durbaa kan Oromoo kan reebaman sin duukaa jiru.
Ijoolleen durbaa warri dhiiraa hundi keenya cima turree bakka walitti nu qabanii nu reeban immoo sa'aatii sagal booda gadi nu dhiisanii halkan keessaa.
kabarataan kun dubbate irratti deebii gama mootummaa argachuudhaaf pirezidaantii yuunivarsiitii jimmaa dooktar fiqiree lammeessaa waajjira isaaniitti bilbilee dubartiin walgayiidhaaf gara koomaand poost deemanii jiru jechuudhaan nutti himanii jiru kan telefoona kaasan jechuudha bilbila harkaa isaanii irratti bilbilees dooktar fiqireen hin kaasan pirezidaantii barattootaa yuunivarsiitii jimmaa argachuudhaaf yaaliin goones hin milkoofne akka argannetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffatoota keenya pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo muktaar kadir. televiziyoona Itiyoophiyaa irratti ibsaa kanaan dura kennaniin Oromiyaa keessatti nagaan akka eegamu humnootii carraaqan mara akkasumas uummata galateeffachuun isaanii ni yaadatama.